make una good evening my country people. we don carry our matter come we don carry our tori come again from campus vida of federal university of agriculture abeokuta inside the land of alabata una go don dey hear the voice una go don dey lis ten una go don dey imagine say we dey talk we dey yarn na so una no suppose think am too much na suppose don know say na una favourite dark skin girl dey talk adebayo zeyina bolowade mlade na me be dat na as i do talk say na me una go dey lis ten to na una go dey meet i hope say i meet all of una well i hope say una dey alright Oh yeah, na make you sabali take am as you always take am you sabali run am you dey always run before chuka inside the small matter before him cause chuka inside this matter before we go take the matter fully before we go yarn the matter wella the first story wey dey my table this evening talk about jamb dem dey talk say dem don fix new dates for 2023 examination the next story wey dey my table this evening yarn say one vendor die for ibadan hotel the last story wey we go look at this evening my people talk about the death of the former judge of nigeria make una dey with my country people before we go chook hand wella inside the full matter. welcome back my country pipo di first story wey we first yarn tok say di board of jamb disclose disclose say dem don dem don fix new date for 2023 election di statement was di statement wey di statement was signed by di head of public affairs and protocol dr fabian benjamin e yarn say di exam was to commence april twenty-nine but dem don shift am now to april twenty-five and e tok say di mock examination go come up april eighteen as e tok say dem don conduct one mock before wey be march thirty but di mock dem get some technical issues wey dey wey be say students dem no see their results. some no even see the examination do so as to the issue wey happen they go conduct another mock examination for april 18 and the real jamb exam go come up on the 25th of this month the next story wey dey my table this evening e whisper say a popular instagram vendor named adesina olayinka popularly known as kadi die for ibadan hotel hotel dem find am dead in an hotel in akobo area of ibadan oyo state dem tok say di vendor dey sabi her for her designer cloth and bag business for social media. Hmm. only god sabi wetin kill am like that. god go dey help us for dis country The last time we go look at this evening talk about a former judge for nigeria dem talk say the judge na, a, na former judge of the international court of justice netherlands im name na prince bola ajibola e die for saturday midnight after a long illness as a result of old age e die for eighty-nine years as the news wey we gather e also the news wey we gather whisper say the man the prince na Nigeria Attorney General and Minister of Justice from 1985 to 1991. Na im first son Segun Ajibola disclose im death. May im soul rest in perfect peace. Death na inevitable. All of us go die one day. That one day certain. But make e be the time wey be say we don achieve a lot of things and make Baba God accept our soul and forgive us all our sins and all our dead and all our loved ones wey we don lose. May God forgive them. Na here we go Start for today, my people pipo na here we go stop for i know say na don dey enjoy am but na here we go stop for today my country people. na me na na una go dey miss my people. na me una go dey lis ten to make una no forget to always thank god in any situation wey una meet una sef till next week sunday we go meet again i still remain your favourite girl adebayo zainab Make it and don't forget to follow us on our social media and do Facebook Campus Without Funab, Instagram Campus Without Funab, Twitter Campus Without Funab, and now even I get our WhatsApp number. Make it now follow our status because we dey always give the juicy updates. We dey always give updates as e dey us we no dey allow am co join us plus don sabi us for that till next week we go meet again Na take care of yourself bye.